hey hey Ooni Palace dey shake o oh, my pipo unspeakable unspeakable shaking <laughs> oh my god chai my people, lo make una come yo. o una no go believe what me i see for here o oh, When i dey tok they go say boss dey lie una come see Jesus Christ see the faces of Ooni of Ife wife number one Mariam number two Elizabeth number three Ayaoba eh, what do we have Ashley number four gbangban Toby, Philip when i dey talk am shebi that time when i talk am dem come. dey argue with me dem know their self o oh. i no wan promote you for my channel again say na lie i dey tok me don pursue toby philip no be toby philip be dis no be toby philip be dis e say me don pursue toby philip but say calm down calm down hey my people. Oh, <laughs> hey hey mary i don faint no be small faint maryam faint hey maryam upon your boasting i will be the only one <laughs> hey, oh. maryam upon your boasting i'm going to be the only one palace dey shake ooo wow wow wow They don rush maryam go hospital maryam don faint ooo oh. there is power on the tongue my people, hmm i say when queen Ami do birthday na 2021 abi 2020 wen queen Ami lead down he begin pray for oni of ife e dey come think say na joke because the thing tire the poor woman everywhere these people full am even for her birthday dem fool am Now he lead down Now he pray for Ooni of Ife oh he say picking go plenty he say omo go plenty wife ah now know how many times Queen Naomi do that prayer ah yawo makpo si i know wan play i know what i wan do my correct people. my correct pipo gbangam pregnant to Bossa Corners TV, the home of the truth. Yes, the home of the only truth, true blogger. When he talk, they come to pass When they see they hear connection ima ear They connect everywhere my pipo baby When i make that video say queen my sister and dis tobi sleep dem get yawa dem to baby can come out say i lie i cannot youtube come internet no dey forget to oh. human being can forget but internet can never forget oni of ife don shock everybody see uh, maria number one elizabeth number two uh, ashley ashley no be a olori o oh. aya ọba Uh-huh, because you know, you know, unveil Ashley. My people, dem Toby Philip. Na be the small girl when the WB say his e parents say he, he they misbehave. Say Ooni of Ife like him, but he dey misbehave. And e eh, e want to dey show herself for everywhere. They tell people say be Ooni of a girlfriend. You understand me? Say they misbehave e don pursue am e dey wear colour hair na with any party wey oni of ife dey go e dey always dey carry dis tobi philip if una no ah my correct fans wey dey follow me for a long time una go see am o my pipo make una subscribe o follow me on my facebook page o as bose corners tv so my pipo if you no subscribe if you no hit the notification bell you dey make mistake so my correct correct people, as i see this one again hell even me self, when you be say i not marry king my heart i faint They con rush me call ambulance for me and i can't go hospital i can't come wake up for hospital <laughs> not on top of <laughs> maria <laughs> how market ah oh my. hey hey. Eh, wefasad oníkọ́mẹ̀tì sọnù fasad your lie eh? <laughs> your lie ashley's number two <laughs> ah! hey, <laughs> eh, guys this thing dey make me dey laugh o oh. Ooni of Ife oh I do love am I love am o oh. ah but. <laughs> only when you you dey do queen naomi see ah dis one sit down for naomi room chai you sit down <laughs> mary and na queen naomi share na you take sit down so dat chair your nyash go dey hot dat chair ah see ah group of pipo wen e go beat you hey e go beat igbira hmm as you just dey carry your as you just dey carry your dis is so hmm my people make i enta wetin bring me come here make i enter, oh, our king dem say queen naomi queen mariam first queen eh, opeyemi second followed by ashley ayaba the third one ayaba and the queen They say ashley ayaba yes Then the the the the one two three fourth the fourth one abi yes na mariam one eh, ọpẹ ọpẹ wetin Yemi, two elizabeth ayaoba ashley three yes um, toby phillips yes ayaoba toby phillips na him be number four and they come we come dey celebrate kabiyesi. Forty eighth birthday and marriage ceremony for all the whole wife this october my correct people, everybody dey invite all of una o make una come mm. all of una make una come hey na wow hey queen naomi prophesy And the prophecy can't come to pass. He lead down talk and they said there is pa I said some people don't remind me this attire. Now now I can't know the power upon the tongue of Queen I Aya he say ah yàwó wa máa pọ̀ sí àwọn Oh ọba mama máa Eh, oh mon. i wake up for oh, ambulance not to talk of maria not to talk of maria <laughs> i will be the only queen e no go better for your mouth i will be the day when you write that thing for kemi hey maria dey pursue anyway nms is na worried. this person be that one wetin be her name eh, that eh, what if be that one dry like boga that winch Lola ayaba Lola oh Lola <laughs> you dey with man don't zote eh? i no wan put your picture for here because you are too ugly Don't don old you dey with woman man zote eh? six years you come enter menopause you not born for man ma your money finish you con go bank you con go borrow money big big men dey come you no gree marry am you con dey palace dey drag husband with queen naomi you con dey there dey drag with queen naomi <laughs> hey marian your own dey come o oh. i get another one for you o oh. i get another one for you another gist for you make i let you fair wake up for the fainting when you dey faint <laughs> i am going to be the only wife This is not the native doctor don work o oh. <laughs> ah, onis orisa ah this is our king girl you like women sha chai e good o oh. ah that's why you marry plenty wife how many you come marry now four mm, good like that four Eh, ashley no dey stay palace o ashley shey you go revive regarding come dey stay eh, palace now because me i no understand this your marriage when you take dey uk you go come back o yes So you must come back make you come face the house of horror mm. cos dis na fight eh because you dey boast say na you be ife eh dis eh, toby phillips na ife na toby phillips na ife na all of na go fight this fight tire you go say no be only you sabi buga for this thing na see dr elizabeth e dey buga for tiktok na <laughs> na the only mumu wey e just dey there e just dey use the money dey carry security dey use money dey build dey repair palace everywhere all of them get money o but uh, eh, wetin be im name marian just dey use the money dey buy seat marian no suppose to be number one for there now. Hmm? with the mama, they use money buy the seat. You understand? If somebody when be say not even marry, anyway, ha! Ah, wow, thank God say Ooni don finally leave our Queen Naomi alone. May you pack, may you pack them, may they dey with you. See Philip now. uh, eh, Philip young, yes, Ibele settle well where He dey very young. So Ibele go fit born, mm, go fit carry this thing. Wetin dey call her? wetin dem call dat thing wey dem dey carry ivf eh, philip belle go fit carry am dis toby philip we know say oni of ife love dis toby philip e like whether na lie because e say e no dey love woman hey jehovah nisi jehovah rafat what about those old women wey dey for palace house everywhere dey shake for palace my people. The place is shaking no be small thing i dey tell una so dem say di house in di palace is shaking Maria is shaking everywhere <laughs> abeg happy birthday in advance for our king